bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamirane washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe nshuti bakunzi muteze amatwi ibiganiro vy'uno mwanya hano muri sitidiyo ya cumi n'umunani muri kumwe na jewe diane nahazwe ikaze kuri mwese igihumbi n'atanu ibihumbi bibiri bitatu uko abana nuko baca babirukana bamaze kubirukana kabiri gatatu bica bisaba yuko wa mwana guba muhira
uyu ni umwe mu bavyeyi bo muri komine rumonge y'intara ya rumonge nyene mu gihugu c'u burundi agaruka ku kibazo c'amashure asaba abanyeshuri amafaranga ku gasakisaki ishavuriraniga ku bavyeyi bavuganye n'ijwi rya amerika mu buyobozi bw'indero bagabisha abavyeyi- abanyesh- abigisha bazobandanya bayatoza turabigaruka ko handi hato muraguma hagufi y'amaradiyo yanyu ariko mu nkundire mbanze ndababwire muri make ko perezida wa liberia george weya yatangaje kuri uwa mbere ko afise umugambi wo guhindura ibwirizwa nshingiro agakuramo agace kavuga ko gutanga ubwenegihugu ufatiye ku rukoba yongera yigabaniriza umushahara ku bice bigera kuri mirongo ibiri na bitanu ku ijana abweranije nayo yari ahembwa george weya yatanguye amabanga yo kurongora liberia ku itariki ya mirongo ibiri na kabiri za kuno kwezi kwa mbere mu ijambo yari yashikirije imbere ya sena n'inama nshingamateka perezida george weya yavuze ko bidakwiye ko haba ivangura rifatiye ku rukoba uwo mukuru w'igihugu mushasha yongeye kandi anegura yivuye inyuma abanyamahanga batemererwa kugira amatungo kubwiwe ngo vyatumye batiyumvamwo igihugu ca liberia Eh, weya avuga ko atumva icotuma abanyamahanga batemererwa kugira ubwenegihugu bubiri mu gihe abanyaliberiya bahunze intambara zo myaka ya gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo inani n'icenda n'ibihumbi bibiri na gatatu bahawe ubwenegihugu mu bihugu bitandukanye vyo ku isi yose ku mugabane wa amerika leta zunze ubumwe za amerika kuno wa mbere yakuyeho itegeko ryari ryafatiwe abanyagihugu bava mu bihugu cumi na kimwe ribabuza kwinjira ku butaka bwa amerika ariko ico gihugu congereza ibisabwa kugira ngo bemererwe kwinjira nk'uko vyashikirijwe na departema y'umutekano mu gihugu hagati mu itangazo ryasohotse ryo ku muhingamo abategetsi ntibavuze urutonde rw'ivyo bihugu vyegwa n'iyo ngingo yamara bishobora kuba ari misiri irani iraki liberia mali korea ya ruguru somaliya sudani y'epfo sudani ya ruguru hamwe na siriya yemen nk'uko bivugwa n'amashami yita ku mpunzi abategetsi ba amerika batangaje kandi ko bagiye gukomeza umutekano mu gihugu no gufata ingingo zikomeye mu gusuzuma bikomeye abasaba ubuhungiro no kuzoza baratangaza urutonde rw'ibihugu biteye amakenga hamwe no guhitamo impunzi amerika izokwakira inama ya onu jejewe amahoro n'umutekano ku isi yaneguye yivuye inyuma igitero cakozwe n'inteko za cakorewe inteko za onu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo cabaye kwa mirongo ibiri n'indwi ukwezi kwa mbere gihitana umusirikare umwe yamuka muri pakistani congera gikomeretsa n'uyundi umwe ari mu bagiye kugarukana amahoro muri ico gihugu mu itangazo ryasohotse ejo kuwa mbere abagize ako kanama ka onu kajeje umutekano n'amahoro ku isi bahojeje imiryango yabuze umuryango wabuze abategetsi ba pakistani hamwe n'ishami mpuzamakungu onu bongera bipfuriza ugukira n'ingoga uyu musirikare wundi yakomeretse baneguye ibitero vyose canke ugusotora bikorwa na monisco bongera bibutsa ko bikorerwa monisco murantunga bongera bibutsa ko ibitero vyose bikorerwa abasirikare bahunga ba- bungabunga umutekano bishobora gushirwa mu vyaha vy'intambara hisunzwe amategeko mpuzamakungu radiyo ijwi amerika muratwumva kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo inshuti bakunzi mutwumva muri kugataka k'u rwanda twizere ko muri amahoro muri ko mutwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ahandi mushobora kumva iradiyo mukunda ni kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com radiyo ijwi amerika turi no kuri facebook adrese ni voa radiyo yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara uhanye mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ihanye mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose ihanye mu ntara n'icyanyu
nongere ndabaha ikaze inshuti bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kanya turaja mu gihugu cy'u rwanda tubabwira iby'urubanza rw'umuryango wa nyakwigendera asinapolo rwigara aho ruriko ruraburana bimwe mu matungo yago ariko imbere yaho tubanze tunyarukire eh, muri komine n'intara ya rumonge mu gihugu cy'u burundi riniga ku bavyeyi n'abibondo batozwa amafaranga ku gasakisaki ayo mafaranga ngo ajeje kunganira amashure amwe amwe ariko baba bavyeyi baba n'abanyeshure nta n'umwe atahura igituma ayo mafaranga atozwa mu buyobozi bw'intara mu vyerekeye indero muri komine ya rumonge baragabisha ko umwana wese yiga kwa gusa amahera yaramuka atojwe bikaba mu mwumvikano umunyeshamakuru w'ijwi rya amerika mu rumonge alain ive irankunda yaraducukumburiye ayo mafaranga atumwa abo bana ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri n'amajana atanu ubwo buryo buvugwa ko bugenewe kugura imikubuzo hamwe no gusahiriza ibikorwa by'amashure birashika bakabutangishwa akarenga kabiri mu kwezi nk'uko abavyeyi ubwabo bavyemeza ivyo nizo ngorane rero dufise henshi nico gituma ubona abana ikibazo ni ikibazo kigoye ni kuva kera ko turuhura umuzigo ariko ubu kwanza ko turuhura bitera vyiyongera Eh, baramaze kuva mu mashuri amashuri ntibiga hari hari abana basika batandatu bose batiga ko abana biga ku buntu mugaco biravese ku buntu kuko ni amashure menshi usanga bigaca bisaba barya abayobozi ko basaba amahera mu gihumbi n'atanu ibihumbi bibiri bitatu uko abana nuko baca babirukana bamaze kubirukana kabiri gatatu bica bisaba yuko wa mwana aguma muhira umwana abuze ubwo buryo ntiyemererwa kwinjira mu ishure iyo ikaba inkurikizi ko umunyeshure bishika akagaruka bagenzi we bamusize mu vyigwa aristide niyo kindi aritanga ko akarorero Eh, bakunda kuradutuma ntayarose nyene cyangwa umangenda bakaguma bandika ideni bahora banyirukana bambwira ngo genda uyarondere hamwe uzogaruka uyazana ugaca usanga nasubiye inyuma ngenda asubira inyuma mu mutwe cambura n'ikintu na kimwe ca nyene nja mu bandi nyene nkababaza ivyo bize base kumbarira nyene nkaca ndaba mu gitabo ivyo baciyemo no mwikaye y'uwundi mugenzi ntibinyorohera nk'ubu mwarimu atabarasiguye bamwe mu bayobozi b'amashure ari nabo bagirizwa baremera ko ubwo buryo babusaba abana b'abanyeshure yamara ko baba bagiye inama n'abaserukira abavyeyi ku kibazo c'uko izo ngingo bazifata batagize inama ya bose ihuza abavyeyi umwe mu bayobozi emmanuel ngendakuriyo w'ishure shingiro rya rukinga ya mbere yisigura avuga ati abo bavyeyi bidoga nabadashika ku- kw'ishure ngo banabaze n'izo ngorane ziba ziri kw'ishure canke mu manama biba biriko biravugwayo komite nshingwashure iba iriko iravuga yo ikurikiranira hafi ibikorwa vy'iyo shure n'izo ntererano aba komite iba yasavye kugira ngo bakore ivyo bikorwa vy'iterambere by'iyo shure ugasanga barakwega amaguru ubundi bwobwo turazi neza ko ari abavyeyi bamwe b'ibigaba ivyo navyo urumva nka twewe turi abayobozi biradutera amakenga kuko tuvuga tuti vyari vyiza yuko iyo umuyobozi atumye ko umuvyeyi ahubwo ko uwo muvyeyi yokwihuta kuko na cane cane indero y'abana tuba tuyisangiye twese muri depeye ubugenduzi bw'indero mu ntara ya rumonge buvuga ko butarota bwihanganira abo bayobozi na cane cane mu gihe babikora badakurikije amategeko adrien sawushimike arongoye ubwo bugenduzi akamenyesha ko uw'amatohoza azogaragara ko yacishije ahiwe azokugwa mu mabanga y'ubuyobozi bw'ishure ubutarariye bobo abantu batavyumva tugomba kugira nabo bumve tanga iteko kandi isanzwe ririho nibaza yuko uba mwiza bazobona ivyamwa wamwe ni- niho bazubaka umuti mwiza mu mashuri shingiro bariho amahera nokora yuko ivyo bintu ni umugambi wa leta yuko kiza kubatanga amahera kikaziririzwa mugabo hariho mu bikorwa vya misi yose nko kubaka amashuri abararira amashuri abita abanyezamu bikenerwa amahera umuyobozi agirana inama n'abavyeyi bose bagasiriramwo no gutwara intwaro abizo bikurikirana hanyuma bakabona kumenya ingene amahera bayatanga mugabo ikintu nosiramwo mbona kibaza kuntu ni abaserukira abavyeyi batakoresha amategeko bajejwe ukwari baca bayikoresha ibindi bavuganye na- n'umuyobozi ubwo bugenduzi bw'amashure mu ntara ya rumonge buhamagarira kandi abavyeyi barereye mu mashure shingiro atandukanye gushengeza abayobozi bafata izo ngingo zo gusaba uburyo abana babo mu ntwaro batabizi ico bikoze abavyeyi basabwa nabone kwama bitaba amanama atumwe ko abayobozi b'amashure kugira ngo ingingo zose zifatwe bazumvikanyeko mu ntara ya rumonge mu bumanuko bw'uburundi Alain Yves Irankunda ijwi ry'Amerika i kigali mu rwanda naho hariko habera urubanza rw'umuryango wa nyakwigendera sinapolo rwigara ku matungo uyu muryango wemeza ko yanyazwe ku murongo wa telefoni ndi kumwe n'umumenyeshamakuru wacu asumta kabuye ariko akurikirana ivy'uru- ivya runo rubanza asumta urwo rubanza rushingiye kuki hama ayo matungo vyifashe gute
urakoze cyane diane uru rubanza rushingiye ku ruganda eh, Premier Tobacco Company uruganda rwakoraga itabi rw'uyu muryango rwafatiriwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro bavuga ko hari ibikoresho by'uru ruganda byafatiriwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro kubera umwenda uru ruganda rwari rubereyemo Rwanda Revenue Authority Mhm, muri kano kanya tuvugana none ga asumta urwo rubanza rugeze he hariko iramenyekana rwavugiwemwo ibiki
muri aka kanya tuvugana impande zombi zirimo kwisobanura aba- abunganira umuryango wa rwigara barimo gusobanura bati ntabwo byari ngombwa ko iyo mufunze ibikoresho dukoresha ntabwo dushobora gukomeza gukora kubera ko nyine nk'ubu baravuga bati mwafunze itabi twari tumaze gukora mufunga ibikoresho twa- twagombaga gukoramo irindi tabi ritararangira icyo gihe ese niba mubifunze tuzakomeza gukora gute ese mu- tuzishyura iki kandi ibintu byose byacu bifunze rwanda reveni igasobanura iti ntabwo twigeze dufunga uruganda rwose ruracyakora bati icyo twafunze ni itabi ryarangiye ariko abandi bakavuga bati mwarabifunze kuko n'uburinzi buhari ni ubwa rwanda reveni otoriti bakanavuga bati niba muvuga ngo muzishyura muzishyura iki haciye amezi arindwi mufungiranye ibintu birashoboka ko byanarangije no gupfa Mhm, abakozi bakora muri urwo ruganda kuri uno mwango kuri ano masaha barihe barabandanya batonda canke vyifashe gute abakozi urakoze kubimbaza abakozi bamaze amezi arindwi nabo badakora ubu nabo ahubwo baje mu rukiko bicaye ari benshi cyane barimo gu- gukurikirana uko urubanza rugenda wenda hari bizeye ko hari umwanzuro wavamo wazatuma basubira mu kazi rero nabo ibyo ngibyo ni nabyo eh, u- iyi sosiyete ivuga iti ni igihombo uruganda rwagize igihombo kinini bakanavuga bati na leta yagize igihombo kuko hari imisoro yavaga muri uru ruganda yasorerwaga leta uyu munsi bavuga ko iyo iyo misoro itagikora kuko nyine uruganda ruda- rudakora asumta sindagufatire cane kuko tugukuye muri urwo rubanza rutarahera tukureke ubandanye urukurikira hama utwemere ko tuzakurikira amasaha tuzagusubira amasaha ari imbere utubwire ivyaruvuyemo
yego rwose
mu kiyago c'abadongoye amashengero n'amadini uno munsi n'igice ca kabiri ku vyerekeye uruhara rw'izo ndongozi mu gihe c'amatora duha ikaze mugenzi wacu diane ndonse yaremesheje ikiganiro igice ca kabiri c'uno munsi i bujumbura patiri niciteretse lambert umunyamabanga mukuru w'inama y'abepiskopi katolika mu burundi turabaramukije ndabaramukije nkaba ndabashimiye ko mwongeye kumpamagara muntumira muri kino kiganiro twakire na sher kajandi arongoye umuryango w'abayisilamu mu burundi namwe bwe turabaramukije ego amahoro y'imana abane namwe bandabashimiye kubona mwantumiye muri iki kiganiro twibutsa abatwumviriza ko muri ko mwumviriza ijwi rya amerika tubibutsa kandi ko mu kiganiro giheruka twavuze ku bijanye n'ikibanza abarongoye amadini n'amasengero baha ubuzima bw'igihugu na cane cane mu vya politiki uyu munsi turakibandanya aho mu gice ca kabiri tuza kuvuga ku bijanye n'intambamyi bahura kugira ngo ntibashikane intererano yabo kure mu bijanye n'ubuzima bw'igihugu na cane cane mu vya politiki patiri niciteretse lambert mu kiganiro giheruka mwaravuze yuko muha ikibanza ubuzima bw'igihugu muri ivyo vya politiki kuko abo musanzwe murongoye basanzwe bari muri ubwo buzima bwa politiki nyene mbega hari ingorane muhura hari intambamyi muhura kugira ngo eh, igikorwa canyu iyo ntererano yanyu ntishike aho mwifuza mbanze nibutse muri make politike icarico kuko akenshi ntitubyumva kumwe Eh, ni ukumenya yuko nk'uko abahinga babivuga politike ni uburyo uburyo bwo gutunganya igihugu novuga ugutunganiriza abanyagihugu none rero mu butumwa bwa ekereziya birumvikana yuko iri heza igafasha mu gutunganiza abanyagihugu kubera ko iyi ekereziya yitwararika kurondera ineza ineza ya bose noboneraho no kwibutsa ibyo inama y'abepiskopi yadushikirije mu nyigisho yashikirije mu kwezi kw'icenda k'umwaka uheze yatubwiye ati twigishije rero ibijanye n'imibano y'abantu eka mbere n'umuco w'inyigisho yacu ugashwara mu vyerekeye politike ntituba dutaye umurongo kandi ntituba twisutse mu bitaturaba Mm.
urumva rero yuko ubutumwa abagomba bovuga bati ekereziya ngo igume yiyugaranye mu isengero iryo jambo ry'imana ika- ikaheza ikarimenyesha mu kureremba hejuru itazira do makuru utoke itayiroranisha n'ubuzima babayemo egome urumva yuko iryo jambo ry'imana nti- ntitwaba turi ko turaryigisha dufate nk'akarorero dufate nk'abantu ubusuma bw'imonogoje hanyuma abakirisu baraje mu misa uri kurigisha ijambo ry'imana ntureka kudoma k'urutoke igicumuro cy'ubusuma hanyuma ntureka kandi kwi- guca ujemikira no ku ku mabwizwa y'imana Eh, Yego.
urumva rero yuko ijambo ry'imana twigisha tubwirizwa kuriroranisha kurinywanisha n'ubuzima bwa- bwa- bwa- bwa- bw'abanyagihugu ego mukiraho reka tubanze duhe ijambo Sheikh Sadiki Kajandi nawe atubwire mbega mwebwe namwe iyo eh, ibya politiki mukiba- i- mubiha ikibanza kingana gute namwe murabiroranisha n'ubuzima ah, ah, abanyedini banyu uh, mu- musanzwe murongoye babayemo Eh, nka twebwe mu muryango w'abisilamu mu burundi komibu icyo dukora ni impanuro twisunze ijya- ijambo ry'imana n'inyigisho z'imana Eh, mukiraho eh, nta ntambamye muhora muhura kugira ngo ntimushika mwifuza gushika none muri iyo ntererano yanyu mutanga ego muri iyo ntererano jewe nta ntambamyi mbona zidutuma tudashobora gushika aho dushaka kubera yuko igihugu cacu nk'uko tubibona turabona ko igihugu kiri muri demokarasi nta muntu n'umwe yimwa ijambo kubera iyo usavye imibonano mu nzego zitandukanye baratworohereza tukazibaha mbere no mu manama amwe amwe ya politike bakadutumira badutumiye so kuvuga ngo tuba tugiye gukina politike tuba tugiye gusukamwo mu mabisi kugira ngo abantu bamenye yuko imana ariyo yaturemye kandi ariyo yaduhaye amategeko duteza kugendera amategeko y'imana n'amategeko y'imana arabuza eh, gutoteza ikiremwa c'imana eh, amategeko y'imana akongera eh, akatubwira twame twigisha duhanura urukundo duhanura ubumwe duhanura ugufashanya eh, gutyo niryo jambo ry'imana hakuru dukoresha imbere y'abanyepolitiki kirazira yuko twinjira cyane muri politiki twinjiramwo kumbure iyo tubona eh, ibintu bitifashe neza gutyo rero eh, nka twebwe Mbega nk'akarorero nk'ibi bishobora kuba bitameze neza byo bari nk'ibi hari aho bishika ugasanga hariho injyane z'imigambwe hari aho bishika ugasanga aba na bariya bariko baragwanira ushaka batware igihugu Eh, hari aho bigomba guca mu ngimba hari aho eh, bigomba guca mu gukoresha abanyagihugu biciye mu ngwano ibi rero twebwe duca duhaguruka tugakoresha ijambo ry'imana nta kindi gikoresho dufise nta kigwanisho dukoresha nta n'icyo turekuriwe gukoresha ariko ikigwanisho cyacu nka twebwe muri isilamu ni korowani hamwe n'inyigisho twarazwe n'intumwa yacu muhammad amahoro n'imigisha by'imana bekuriwe yego mbega abo murongoye mura- murababwira muti mwebwe mufate uruhande uru canke nizo nyigisho eh, mushira abarongoye ah, abandi mu Eh, ntwaro nakubwiye yuko kenshi eh, mu misigiti dusigura ijambo ry'imana kubwiye ko dusiguramwo urukundo tugasigura eh, umubano mwiza tonera agateka kazina muntu ariko ntitwigisha ngo genda eh, ugire umugambi wawe genda unyinyane kunukunukunukunuku icyo kirazira ikazirizwa mu madini yacu mugabo mushobora Hanyuma- kuvuga muti biye mu vyumvire canke biye ntibibereye ko idini ryacu ribijamwo Eh, urumva ntitwigisha yuko babivamwo Eh, mugabo tubigisha uburyo bwo kubijamwo Eh, mu buryo bwiza kuko sagaseseshwa rumuri twama twavyumvise maradiyo hirya no hino ushobora gusanga umuntu ariko arasomoza abantu ngo nimugire uku nuku nuku nuku ugasanga rero ivyo bintu bizanye akajagari mu gihugu hari icyo nagomba nongere ko eh, ku vyerekeye intambamye mwatubajije Yego.
eh, duhura eh, kiriza ubwo butumwa ijambo ry'imana bw'inkuru nziza hariho izindi ntambamyi zibiri nagomba kuvuga urabona yuko hariho abo baba bajejwe gutunganya iby'igihugu ari mu nzego za politike baba bashaka yuko amadini ashigikira canke yegamira uruhande uru n'uru kandi muzi yuko ku bisanzwe eh, eklezia urabona twavuze yuko irondera ineza ya bose baba abo bari ku butegetsi canke abatari ku butegetsi baba abo bavuga rumwe canke abo batavuga rumwe eklezia irondera ineza abantu bose iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mwavuze yuko muhanura intererano yanyu hanini ica mu guhanura canke igihe igihugu cabahaye ikibanza kugira ngo mugire intererano yanyu muri ivyo vya politike mbega mu gihe mwatanze intererano yanyu hama ntiyakigwe murarekuriwe kugira nko kugira nk'imyerekano mukavuga muti iki kintu twe twarakivuze ariko case gukurikizwa hari ubundi buryo mushobora kwerekana yuko ikintu mutagishigikiye nko kuja mw'ibarabara murabirekuriwe kuja mw'ibarabara siyo nyishu kuja mw'ibarabara tubifata ko ari akajagari twebwe inyishu murasaba murasaba mubicishije haba mu nyandiko haba mu gusaba imibonano urabisaba kumbure gatoyi ubonye eh, bitashobotse sorisho si ukugumura abantu ngo tuje mw'ibarabara mw'ibarabara uba ushumuriye abantu mu ngorane bashaka kuba ari kugira ngo umuntu kwerekana eh, ko birarekuwe no mu mategeko Twebwe- twebwe kwerekana mu by'idini ayo n'amategeko ata- niyo ya politiki nakubwiye Eh, Eh, kumbe ni yego.
mu bya politiki birarekuwe mugabo mu by'idini twebwe iwacu ndakwishura nk'idini y'ubwisilamu ivyo bintu twebwe ntitubirekuriwe kumbure ico turekuriwe vyananiranye tuza gutera akamo nk'uko iwawe tugagusaba ikiganiro tugatera akamo gusa eh, kugira ngo twumvishe abantu yuko ibi n'ibi n'ibi bishoboka ibi n'ibi n'ibi navyo bidashoboka yego nayo kuja mw'ibarabara siyo nyishu yego pati mwo mubivuga ku iki E, ico ndabivuga ko nuko uruhara rwa eklezia ni ukurondera amahoro aho mu gihugu ayo mahoro nayo twavuze yuko bica mu kubandanya twigisha duhanura hanyuma n'abo baba b'abategetsi nabo nyine tukabahanura ibyo dushoboye byose mugabo rero ni ukumenya yuko ubutumwa bwa eklezia mu isi ntibworoshe kandi noneho na yezu wenyene eh, mu buzima bwiwe ariko ashikiriza inkuru nziza ntiyamye yakigwa hariho n'abaca nde bamutera amabuye ah, gushika n'aho bamwica ibyo byose ni ukubera batashima inyigisho ashikiriza kandi yigisha urukundo amahoro ubutungane ibyo byose nomwe nomwe na- n'ubu mu buzima rero bwa eklezia si rimwe si kabiri itera akamo mugabo kandi ku bintu biboneka mugabo ntiyumvigwe ariko rero ntiheza ngo ngo ice inuma ntiheza ngo inume kuko ntishobora kunuma ntishobora kunuma iguma iguma kujya k'umuntu urabona umuvyeyi kuko eklezia ni umuvyeyi umuvyeyi rero ah, umwana naho agaba aguma amwiyegereza arondera uburyo bwose yonkereka inzira nziza eklezia rero nayo iguma i- ica mu nzira nyinshi kandi izo nazo ni si nke yo byananiranye barasaba bakegera abo ba- abo bategetsi ni myiza kugira ngo baronke akaryo ko gushikiriza iyo ntererano yabo igikuru ni uko ndetse abo baba bajejwe gutunganya iby'igihugu boza barumviriza impanuro n'amashengero kuko ni umuco baba bafise none rero ba- baheze baba- baze barabaha akaryo kuko babashikiriza ico babona kibereye kugira ngo igihugu kirangwemwo amahoro Mm, mbega pati mwebwe eh, mu nama y'abepiskopi ngaha mu burundi mwakira gute imyiyerekano yagizwe n'inama y'abepiskopi mu gihugu kibanyi ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo biyamiriza ikiringo ca perezida kabira E, ico kibazo mbajije e, ni kibazo cyo kwitondera ndetse nagomba nkosore si inama y'abepiskopi yagize imyiyerekano byo si byo e, ibyo twumvise ku binyamakuru ni uko hari- hariho aba- abari mu mugwi w'abakristu bagize eh, imyiyerekano y'amahoro bagize imyiyerekano y'amahoro hanyuma rero ujejwe umutekano baca rero bara- barondera kubabuza babiyariramwo bashika no mu masengero bari gusenga eh, ivyo urabona vyabaye mu myerekano bari bagize itariki itatu n'imwe kigarama uyu mwaka uheze ibihumbi bibiri n'in- na cumi n'indwi hanyuma hariho n'iyi- n'iyindi myerekano bagize itariki mirongo ibiri n'imwe z'uku kwezi kwa mbere hanyuma i- ikibabaje ni uko mu gihe bariko baharanira amahoro baciye babiyariramwo kandi harabaye ibintu bibabaje cane urabona yuko babasanze mu isengero hanyuma hariho abapfuye abandi barakomereka I- ni ukuvuga yuko n'amasengero urumva yarahumanijwe urumva ivyo n'ubu byageze ku rugero by'ukuri umuntu adashobora gutegera ni ibintu bibi rero ni ibintu bibi cane kuko um, ni ku ruhande rumwe aba, aba urumva abo ba si, si, urumva si inama y'abepiskopi rero yagize imyereka mwe muvuga ko ari na- abakristo ni abakristo ni abakristo ko nababwiye yuko umukristo wese ni umunyagihugu yego ariko umengo harimwo n'indongozi zabo zo muri katolika umukristo n'umunyagihugu ni umunyagihugu Eh.
nk'abandi hariho rero ibyo aharanira ashobora rero nawe kubigaragaza yego ni Eh.
ukuvuga n'abapatiri rero hagera igihe baba abanyagihugu bagashaka oya kuja mu- oya eh, s'abapatiri kuko iyo tuvuze iyo urumva iyo harimwo abepiskopi n'abapatiri biba bigiye mu rwego mu nzego mugabo si inzego rero zagiye ku si urwego rwa ekereziya rwagiye ku mwibarabara oya n'abakristu mugabo ibyo baharanira ibyo baharanira urumva ni amahoro kugira ngo ibibazo bihari bitoregwe inyishu ibyo nabyo rero we- urabona abantu bose mu bihugu byose iyo bakeneye icyo basaba barabigaragaza mu kuja mw'ibarabara mugabo rero ingene yakigwa ivyo bintu akenshi arawusanga bice bijamwo abapfa n'ibindi ivyo rero nivyo umuntu adashobora gushigikira ni ukuvuga uburyo bw'uko abantu bashikiriza ivyiyumviro ni vyiza yuko umuntu abumvi kandi umuntu ahenda aja mw'ibarabara kuko izindi nzira zose Zanse.
za- zanse nico nari zanse.
nabajije kare mbega inzira zose zanse aho harashika nyene aho aho mushaka kujayo bamwe n'ivyo bavuze ati ivyo ntibishoboka turafise impamvu twabivuze gutyo Yego.
urabona eh, urinze uja mw'ibarabara uba wishushanije n'abanyepolitiki ari naco gituma hahora haca
muradutunga ntidushoboye kubandanya kino kiganiro kuko hari inkuru yihuta idushikiriye ubu nyene ibiro bi- bikoreramwo igisata kijeje guta- gutunganya amatongo mu gisagara ca bujumbura ecosate biherereye muri quartier ya rohero ni commune mukaza vyadutsemwo umuriro kugira ino saha ntiharamenyekana neza ivyo vyahononekariye turiko turarondera abavugizi n'abategetsi mu gipolisi hamwe n'abajeje gukinga imiriro mu gisagara ca bujumbura kugira ngo bagire ico batubwira muraza kuba hagufi y'amaradiyo yanyu turaza kubabwira uko bizoba vyifashe mu makuru yacu ari imbere akari rero nonga haduce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara nshuti bakunzi mwebwe mwariko muratwumviriza vy'imvamutima tubashimire cane gose ku kanya mwafashe ko kutwumviriza bakozi bamenyesha amakuru bacu batandukanye harimo Diane Ndonsi ariko aradushikiriza kino kiganiro mudashoboye guheza ariko tuzoheraheza ku munsi wa kabiri uza bakoze n'abandi badufashije gutunganya ikiganiro iwanyu mu ntara muri bo harimo Innocent Kimenyi na Engineer Linus bari mu buhinga bw'ivyuma na Lidiane Ninahazwe ndabipfurize kururanirwa mu banyu no mu vyanyu muragira imana